iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radiyo yanyu mu mwanya ni ikiganiro murisanga umunsi twahariye abagore n'abakobwa radiyo ijwi ry'amerika muyikurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi short waves mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mwadusanga no ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mushobora kandi no kutugeraho mutwandikira kuri facebook cyangwa se kuri gmail radiyo yacu arobaze gmail akadomo com ikaze mwese murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika nongere mbaye ikaze mwese mu kiganiro murisanga uyu munsi nk'uko nabibabwiye ni ikiganiro murisanga akenshi twahariye abari n'abategarugori twongereho tubatumire muri ikiganiro cyane cyane kireba noneho abana by'umwihariko ababyeyi nibo bakunze kuba bari hafi y'abana mu buzima bwabo bwa buri munsi uyu munsi rero mu kiganiro murisanga turaganira n'umuyobozi w'umuryango udaharanira inyungu witwa Playground Hub wubakira abana ibibuga byo gukiniraho ni madame Julian Ingabire Kayibanda ni impuguke mu burezi bw'ibanze bw'abana avuga ko umwana yigira byinshi mu mikino ariko kandi ko ibikinisho n'aho abo bana bakinira hataboneka ahereye ku bumenyi afite mu bijyanye n'abana bato yashinze uwo muryango Playground Hub mu myaka itatu ishize yabitewe n'uko yabonaga ko abana ntaho bafite bakinira habugenewe ubu rero hakaba akomeje ibikorwa byo gukangurira abantu guhindura imyumvire bakumva ko akamaro ko gukina ku bana ari ingenzi nabo rero ngo bahagurukire hamwe bafatanye kubonera umuti ibyo bibazo rero reka twakire umutumirwa wacu madame kayibanda uraho neza urakomeye
muraho eugenie yego ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze ngushimiye umwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika n'abakunzi bayo nkaba nagira ngo mu gutangira nari nkuvuzeho gatoya ngusabe wibwire abatwumva
nk'uko babyumvise imiryango ni twa kayibanda ingabire jigani aba nasinze umuryango witwa the playground hub ari umuryango ushinzwe guteza imbere uburezi bw'abana bw'ibanze ariko binyuze mu mikino
yego ubwo uwo muryango ukorera hehe
ukorera mu rwanda kugeza ubu ngubu ntabwo turagura imipaka turacyakorera mu rwanda ye noneho ni gute igitekerezo cyakujemo kugira ngo ushinge uwo muryango the playground hub
mu by'ukuri igitekerezo cyaje mu buryo butandukanye ariko navuga ko icyangombwa ni uko nakoraga n'ubundi mu mushinga ajyanye no guteza imbere uburezi bw'abana bw'ibanze ibyo benshi bamaze kumenya nka ari childhood development ariko haza kugaragaramo nyine icyo kibazo cy'uko abana ntabwo bagira aho binyagamburira ntabwo bagira aho bakinira kandi nk'uko tubizi muri sdg cyangwa sustainable development goals iya kane iteza imbere cyane cyane uburezi bw'ibanze tuvuga ko muri bibiri na mirongo itatu makumyabiri mirongo itatu abana bose b'abakobwa n'abahungu bakagombye kuba bageze buri mwana afite uburezi bw'ibanze kandi mu burezi bw'ibanze niho hagaragaramo cyane ko umwana akura cyane binyuze mu mikino cyane cyane ah, iyo akiri mu nda ataravuka kugeza ku myaka itandatu
Mhm. ubwo burezi bw'ibanze uravuga ko ari ngombwa ni akahe kamaro kabwo uvuze muri makeya kugira ngo byibura n'abantu bumve ko bagomba guhagurukira icyo kibazo noneho muri- kuri iyo ntego ya bibiri na mirongo itatu izaba yaragezweho buri wese abigizemo uruhare
Ah, ubushakashatsi bumaze kugaragaza ko umwana kugira ngo akure neza agomba kugira imirire myiza akagira imikurire myiza agakurira ahantu heza agakurira no muri environoma nziza ni ukuvuga rero ngo ibyo byose kugira ngo babibone ah, ni uko biba bibageraho cyane cyane ha- mu myaka itandatu ya mbere y'ubu- y'uburezi Iyo- ntabwo dutegereza rero ko umwana yiga ari uko yageze ku ishuri ahubwo imikurire y'umwana n'uburezi bw'umwana buhera akiri mu nda iyo ya myaka itandatu rero ishize ah, ibyo byose atarabigezeho n'ubundi bikurikira nyuma ah, biragorana niyo mpamvu rero ubu ngubu twibanda ku burezi cyane bw'umwana akiri mutoya hagati y'iyo myaka navuze ah, akiri mu nda kugeza ku myaka itandatu kugira ngo n'ibindi byose bizorohe ah, ak- ak- amaze gukura iyo iyo potinite rero ita- itagaragaye cyangwa itabonetse cyangwa atabonye ibyo yakagombye kubona muri icyo gihe n'ubundi ubuzima bwe buragorana
ukomeje ku kibazo umwe mu bakunzi b'ijwi ry'amerika yatwandikiye kuri facebook nubwo tutari twagera mu mwanya wo kubaha umwanya kugira ngo bibarize ariko uwitwa jean pierre kimana yanditse agira ati "Ah, mwadu ah, yas- yifuzaga ko twabakemurira ikibazo cya cya fm kubera ko batarimo kutwumva neza ariko akagira ati "Ah, mu- mumbari- arashaka kubaza umutumire ati umwana ah, ku- ku byerekeranye n'umwana kugwingira bihurira he no ku- kudakina
Mhm. ni ikibazo cyiza cyane Ah, kugeza ubu ngubu ari nayo mpamvu dukora akazi dukora ni uko benshi batazi ko gukina ah, no kudakina cyangwa kutagira opotinite yo gukina bigira ingaruka ku mwana agikora kugwingira mu by'ukuri ah, biterwa n'ibintu byinshi biterwa n'imirire bigaterwa n'uko umwana arerwa cyangwa environoma akuriramo ni ukuvuga ngo uko bamufata umwana ufashwe nabi uho- u- uhohotewe cyangwa utotezwa ah, bi- biva- bivamo indwara nyinshi harimo no kugwingira noneho rero n'umwana utagize izo potinite kugira ngo kuko iyo uretse umwana ngo akine ubwonko bwe buradevelopa fizike ye ikadevelopa ah, eh, sante ye ikadevelopa cyangwa ubuzima busanzwe Mm.
ni ukuvuga ngo eh, ibyo byose kugira ngo umwana akure neza ibyo byose bigomba kuba bihari kandi bi- bi- byose byuzuzanya niyo mpamvu rero kugwingira ntabwo tubirebera gusa mu mirire nubwo nacyo ari ari ari, ari kimwe mu bibitera Ni- hari ibintu byinshi bituma umwana akurana cyane cyane ko ubushakashatsi bwagaragaje ko kugira ngo ubwonko bw'umwana bukure ibyo byose bigomba kuba bihari yaba arerwa n'umubyeyi yaba arerwa n'undi muntu uwo ari we wese ariko uburere ahabwa n'uko afatwa n'uko bamu- ba- ba- bamwumva cyangwa batamwumva ibyo byose bituma ah, imikurire y'umwana iba iba afekite ni ukuvuga rero ngo igwingira ry'abana turireba mu bintu mu bintu byinshi niyo mpamvu usanga akenshi nk'abana ah, ba- bagiye mu- mu maka cyangwa mu ibihugu bifite intambara ugasanga abana ntiba- ntibitaweho neza usanga bafite indwara nyinshi bagwingira cyangwa ba- ba- ba- barataye ibiro ugasanga ni ibintu byinshi bituma ah, bagira ibyo bibazo
Uh, uravuze uti umwana utitaweho umwana ufashwe nabi noneho u- ibyo ni ukuvuga ko umuntu agomba kukirinda agafata neza nyine uwo mwana umwana wafashwe neza we Uh, tuvuge nka kuriya umwana aza niyo yabara uruhinja ukamusekera ukamusekesha ukamukinisha ukamukorera utuntu tu- tumu- tumumereye neza U- u- we ni ni izihe ni izihe nyungu akuramo nk'u- nk'umwana
Um, mu by'ukuri u- uretse no uretse na- n'abana n'umuntu mukuru iyo ubanye nawe neza ubona ko afite yishimye umwana rero we ah, b- we noneho bifata no ku- no- no ku- no kuri brain cyangwa ku- ku- ku Ubwonko.
ku bwonko bwe Mm.
ku bwonko bwe imikurire y'umwana mu bwonko ah, ubu ngubu na- na research kuko imaze kubigaragaza cyangwa ubushakashatsi ni ukuvuga ngo nk'ibyo wavugaga uko usekera umwana kugira ngo n'ababyeyi iyo barimo barimo konsa abana barababwira bati ujye ureba umwana neza ah, ku maso iyo umureba mu maso yumva afekisiyo agira ya fekisiyo agakura nawe ibyo bimuri mu mutwe ni ukuvuga rero ngo bituma ah, hari ibyo mu cyongereza bitwa stimulation Bi- bituma mu- muri we ubwonko bwaguka bugakura neza byose akagenda akagenda amenya ah, yaba ari ukubana n'abantu yaba ari izo interaction agirana n'abandi bana yaba ari mu ishuri ah, ni wa mwana uhora yishimye ni wa mwana uzi uzi, uzi ku- ku- gusangira n'abandi cyangwa gu- gu- eh, gusangiza abandi ibi- ibi- ibikinisho tuvuge nta mwana uzi uzi gusangira n'abandi mbese wumva ibintu byose ah, kubera environoma iba imeze neza yakuriyemo itarimo ihohoterwa itarimo gutotezwa itarimo iri- irimo kwisanzura umwana arishima agakura azi kubana n'abantu agakura azi gukina ariko noneho agakura azi azi ni- ni- ni- ni- n'ibindi bintu tw- twita ah, cognitive skills aba azi kureba ikintu agatandukanya icyiza n'ikibi akamenya environoma nziza n'im- n'imbi bi- bigatuma mu- mu- muri twebwe ntabwo akura ah, azi gusa wenda ngo ngo agire ubwenge mu ishuri gusa amenya n'ubwenge bujyanye n'ibindi byo hanze
Eh, utanze urugero rwiza rujyanye no konsa iyo umubyeyi arimo konsa rwose nta mubyeyi wonsa eh, arakaye n'iyo afite agahinda cyangwa akize gute ubona ko abirenzaho ukabona n'umwana aranezerewe aramusekera aramukoraho rwose ubona ko a- anezerewe yaba buri gihe umuntu yabaga hafi y'umwana nk'uko ubivuga noneho akatuma nyine n'ubwonko bwe bukora neza nk'uko ubivuga Eh, ah, ku murongo wa telefone rero nagira ngo twakire abakunzi b'ijwi rya amerika duhereye kuri innocent innocent wiriwe murakoze mwiriwe neza eugenie yego urahagana he
ndi kigali mu rwanda ariko mvuka mu karere ka ngororero yego
mbere na mbere ariko ndamanza mm, aha ntabwo turi kubumva neza twebwe inaha mu rwanda Ne, turabizi tu- barimo ikibazo barimo kukiga
Eh, murakoze cyane Mm, mbere na mbere ndamanza nsohoze n'umutumirwa Mm, arakumva
Mm. noneho rero ikiganiro ni cyiza cyane kuza tuganira ku bana imikurire y'abana uko imeze muri rusange ariko ngewe ndibanda mu cyaro Mhm.
ndibanda mu cyaro kuko niho mu rugo wenda mu mujyi ho birashoboka usanga abana bameze neza kubera kwitabwaho n'ababyeyi muri rusange ariko noneho mu cyaro hari ikibazo gikomeye mu cyaro ngeyo ndebye mbona nta mubyeyi wita ku mwana cyane kubera yuko buri wese aba ari mu turimo twe hirya no hino ahubwo ugasanga wa mwana yamusigiye abandi bana bagenzi be akaza amusanga nimugoroba mbese mu cyaro mbona ababyeyi batita cyane konsa abana ku masaha cyane cyane ahubwo rimwe na rimwe hari igihe ngerayo ugasanga barimo barabaha ibikoma kandi ntibarabagi- ntibarageza igihe cyo kuba bafata imfashabere aho ugasanga akenshi ni ibyo ngibyo akenshi baba bifashisha ese mu cyaro ho babateganyiriza iki kugira ngo naho uwo mushinga umu- uwo mudamu yatangije ube wagerayo kugira ngo nabo abo babyeyi bo mu cyaro babe babona amahugurwa Mhm.
Eh, akenshi iyo urebye usanga wenda abenshi mu cyaro urabizi mirongo inani na gatanu ku ijana ni abahinzi ibyo ntibaba babyitayeho umwana bamuha ibyo babonye nta kuvuga ngo baramushakira ibiki biki by'intungamubiri ahubwo njye mbona gukura k'umwana wo mu cyaro njye mbona ari nyagasani uba yemeye imana kuko iba yamwiremeye ese arateganyiriza iki ababyeyi bo mu cyaro amahugurwa ateganya kubaha cyangwa se inyigisho ateganya ashobora kuba yateganyiriza abo mu cyaro niba akorera ahantu hamwe wenda ibikorwa bye bikaguka n'ababyeyi bo mu cyaro bakamenya uko bagomba kwita ku bana babo ni icyo kibazo nari mfite ye urakoze cyane innocent ubwo ah, ndamuha umwanya agusobanurire ah, iki kibazo sinzi niba kiri mu mu cyaro gusa Eh, u- ntabwo murimo kutwumva uragira ngo tugukumishe ku murongo Eh, mungumishe ku murongo no mu mujyi Yeah.
icyo kibazo gishobora kuba gihari kuko hose ni hose nta hantu Mm.
batagira akazi abana nabo basigana n'abayaya cyangwa Mm.
n'undi muntu uri mu rugo ariko ah, hari icyo uzanye mu kindi ah, cyo kuvuga uti guhu- guhugura abo babyeyi ku mugani wawe uti bat- bam- kumuha igikoma kandi atari yageza n'igihe cyo kuba yakinywa Ah, nta- mu- akazi akora ntabwo abikora wenyine afite n'abandi bafatanyabikorwa ubwo aratubwira uko bihagaze Eh, julian nsubiriza inosa okay innocent urakoze ku kibazo ubajije Um, hari ikintu nashaka kubanza kugira ngo nsobanure neza kuko uh, ninza gutanga igisubizo wenda baza kumvikana neza mu by'ukuri iyo urebye yego mu cyaro mu cyaro usanga harimo uh, ikibazo gikomeye uh, kijyanye n'imirire y'abana cyangwa uburezi bw'abana ariko hakaba n'ikibazo gikomeye cy'uko abana bo mu cyaro bo ntibagira na bwa burezi bw'ibanze usanga amashuri ari makeya mu biturage ariko n'imyumvire ikiri hasi cyane kurusha abo mu mujyi ariko nanone ngarutse ku kintu cyo kuvuga ngo ababyeyi bo mu cyaro ntibabona umwanya wo konsa abana igihe gihagije batangira kubaha ibikoma hakiri kare mbese ubona badafite umwanya abo mu mujyi bo barenza abo mu cyaro abo mu mujyi bo rwose hari n'ugenda akajya mu mahanga akamara amezi atatu yarasize uruhinja ubwo konsa nyine ntibikibaye noneho imigwingire y'abana yo mu cyaro no mu mujyi iratandukanye kuko abo mu cyaro kenshi usanga bagwingira kuko wenda banabibuze abo mu mujyi bo barya ibyo batakagombye kurya ni ukuvuga ngo uzareba abana bo mu mujyi kenshi nko mu bihugu byateye imbere wenda mu rwanda ho ntibiraba byiza ariko naho tugira aya makara nko mu bihugu byateye imbere usanga abana nk'umwana w'imyaka itandatu afite ibiro bimurenze kuko bamugaburira ibiryo bitajyanye n'ubuzima yakabaye arimo bitajyanye n'imikurire y'umwana ibijyanye no kwita ku bana no kubagaburira ibibazo biri hombi mu mujyi no mu cyaro ahubwo ni uko bo bafite ubushobozi butandukanye umwe amuha amugaburira ibitari byo undi akabibura icyo ngicyo rwose inosa nkubwire ko no mu mujyi hari ibibazo by'imirire y'abana ukuntu ababyeyi bagaburira abana ariko noneho bijyanye no kuvuga ngo twabafasha gute bimwe mu byo dukora ndetse njya gutangira n'uyu mushinga narebaga ku kibazo cyo kuvuga ngo abana ntabwo bagira aho gukinira ntibagira aho bahurira na bagenzi babo ntibagira imyidagaduro kubera nanone ya mentalite yo kuvuga ngo ntabwo twumva impamvu z'abana kugira ngo babe bakina cyangwa babone n'aho hantu ho kwidagadurira baba bari mu mashuri yabo ari no mu ngo cyangwa muri mu biturage byacu cyangwa aho tuba dutuye kuko ibyo bikoresho ntitubibona ntitubibona ko dutekereza ko ibikoresho bigomba kuva hanze cyangwa tugomba kubihabwa n'umushinga runaka ariko twe dufite ubushobozi bwo kubyikorera mu byo rero nkora bimwe nubwo ntabona ntaragera nyamagabe ariko hari aho tumaze gukorera hari nko muri kayamahama hari hari impunzi z'abarundi twagiye twubaka ibibuga by'abana dukorana na right to play international naho tugenda twubaka ibibuga by'abana mu mashuri nibaza ko ubufatanye bwacu n'ibindi bigo cyangwa n'andi masosiyete na nyamagabe byose tuzahagera amahugurwa rero dutanga ajyanye n'ibyo harimo yego ibyo by'imirire y'abana harimo kumenya kwigisha umubyeyi uko akinisha umwana we cyangwa amurera binyuze mu mikino kuko umwana urabyumva umwana mutoya kugira ngo akore ikintu icyo ari cyo cyose nuko kiba kinyuze mu mikino biga bakina ntabwo wicaza umwana mu ishuri w'imyaka ine ngo yicare imbere ya mwarimu amasaha ane nk'umuntu mukuru ariko mwarimu iyo yize kumukinisha no kumwetereza utuntu dutandukanye wa mwana afata vuba akiga vuba so gahunda dufite rero ni uko tugenda duhugura abantu hirya no hino yaba mu biturage yaba no mu mijyi tukabigisha no gukora ibyo bikinisho dukoresheje ibintu byacu dufite mu rwanda ndetse mu mashuri ho tubigisha no kwiyubakira ibibuga by'abana aho bakinira cyangwa mu mashuri ibyo bakinisha biga bakoresheje ibintu dusanga mu rwanda bitagombye kutugora iyo niyo gahunda dufite nk'umushinga dufatanya n'uturere tugafatanya n'imishinga itandukanye ubwo ndibaza ko igihe runaka na nyamagabe tuzahagera mu by'ukuri kuko gahunda ni uko iyi poroje isakazwa ahantu hose mu rwanda bigeze mu cyaro nk'uko mubivuga abana bo mu mijyi bafite amahirwe byibura yo kuba babona n'ubushobozi bwo kujya muri ayo mashuri ayo bajya bavuga ngo mu mashuri y'incuke byibura agatangira bakangura ubwonko bwe ariko uwo mu cyaro akaba yarasigaye inyuma ubwo nimubageraho nabyo bizabafasha
yego wenda ikindi nakongeraho ni uko nko mu rwanda mu by'ukuri uburezi bw'ibanze cyangwa ari burimo gutezwa imbere cyane baragenda bubaka amashuri ahantu henshi na nyamagabe nzi ko hari iziriya nubwo zitarasakara cyangwa ngo zigere ahantu hose ariko hari n'ikigo gishinzwe uburezi bw'abana bw'ibanze kiri muri mije porofe nacyo kibifite mu nshingano zabo ku buryo bafatanya n'uturere bagafatanya n'imishinga itandukanye kugira ngo bagende yaba ari ukubaka amashuri yaba ari gukangurira ababyeyi n'abarezi bose ukuntu barera abana yaba yagiye mu ishuri yaba atarajya no mu ishuri
twakire na gasigwa turi kumwe wiriwe yewe urahagana hehe
ndi rusaka zambia yewe mwiriwe neza se
twiriwe neza nta kibazo
ufite se ikibazo cyangwa ni igitekerezo wifuza gutanga
ni ikibazo ariko ndabanza nse nk'uwiseguyeho gatoya kuko gishobora kuba wenda kiribanda ku bana ariko ndaza kusa nk'uganisha ku mwana noneho bitegura ku mikurire ye n'uko azitwara mu gihe azaba amaze gukura biri kugaragara ko muri iyi minsi uri kubona abana barimo hari abana barimo nk'urubyiruko rurimo kugaragaza kugira ibibazo bisa nk'ibibarenga rimwe na rimwe bagahitamo no kwiyica ntekereza ko byaba bituruka kuri kwa kundi yakuze ya mikurire ya nzira yanyuzemo noneho bikagera aho ngaho ibibazo bigasa nk'ibirenze imitekerereze ye akumva ko kuba ku isi ntacyo bimumariye nagira ngo mbaze uwo muntu kuko bigaragara ko ashobora kuba asa nk'ubihugukiwemo ese hakorwa iki cyangwa se habura iki abona bigenda mbega nyine ikibura ni igiki cyangwa se byagenda bite kugira ngo urubyiruko abana bakiri bato bakurire muri leta nziza ibafasha kugira ngo bazakure batabaswe n'ibibazo byinshi cyane bimwe bibakurura kuba yenda abona ko kuba ku isi ntacyo bimumariye nicyo kibazo nagira ngo mubazeho wenda ntubaganduze nsa nk'utandikiyeho gato ariko niyo mpamvu naniseguye nkavuga nti byaba byiza wenda nabyo bibaye bibaye ngombwa mukazabitegurira ikiganiro cyabyo ariko numvaga yakomozaho naho akatubwira ese habuze iki byagenda bite hakorwa iki ubu ngubu kuko ubona ko ari ikintu kimaze kugira kimaze urafungura ibinyamakuru byinshi cyane ukabona umuntu yiyahuye umuntu yagenze gutya uko biri kose ntawe wiyahura yishimye yiyahura kuko afite impamvu zitumye abikora kandi zikomeye kuri we noneho rero baba umwe baba babiri baba batatu bikaba bikomereye sosiyete numvaga nabyo aricyo nagira ngo nk'umuntu usobanukiwe imikurire y'umwana iki byagenda bite kugira ngo akure leta nziza yishime akine akure neza ese bigenda bite hakorwa iki cyangwa se byagenze bite kugira ngo ibintu bigere aha ngaha nicyo nagira ngo mbaze murakoze urakoze cyane gasigwa julian mbwirira gasigwa icyo ubitekerezaho niba nibiba ngombwa tuzashaka n'abandi bashobora wenda tuvuge n'abareba ku byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe bavuge kuri iki kibazo ariko niba hari icyo wamubwira
nibyo arakoze gasigwa icyo nabanza kuvuga ni uko koko mu by'ukuri ibintu biba ku bantu bakuru akenshi biba byarahereye mu buto ari nayo mpamvu tugomba gukumira ibibazo byose abana bahura nabyo bakiri bato kuko bitera toroma bigatera za siteresi ziza kuvamo ibindi bikorwa nyine biba bitari dufashe nk'urugero rwo mu rwanda ibihe twanyuzemo bya jenoside abana bose bavutse muri icyo gihe cyangwa ababyeyi babo bafashwe ku ngufu ndetse ibyo bibazo byose cyangwa ubu ngubu umwana iyo afashwe ku ngufu agahohoterwa mu buryo butandukanye ibyo bintu iyo batamufashije kugira ngo bigende bimushyiramo cyangwa bamufashe kugira ngo agende akira bishobora gutera izo ngaruka zose harimo no kwiyahura ni ukuvuga rero ngo uko umuntu akura uko azaba mukuru cyangwa uko azaba urubyiruko byose byinshi bishamikiye ku burere bwe cyangwa ibintu aba yaranyuzemo nk'umwana yego ntitwakwirengagiza ko hari ibibazo abantu bahura nabyo bakuze nabyo bikabatera nyine ibibazo byo mu mutwe ariko kenshi umwana wagize ikibazo ari mutoya hari aho agera kikagaruka n'ubundi mu bukuru bwe cyangwa igihe ari umusore cyangwa inkumi ugasanga bimutera ibindi bibazo ni ukuvuga rero ngo niyo mpamvu hari ingufu nyinshi zigenda zishyirwa mu bikorwa bitandukanye byo gukangurira ababyeyi ababyeyi b'iki gihe murabizi ko kubera nk'ibyemesi yavuga akarata ababyeyi ntibaba bahari baba bagiye guhinga abo mu mujyi baba bagiye mu kazi ntabwo ababyeyi bagifite umwanya wo kubona akanya ko kurera uburezi twabuhariye abo mu rugo twabuhariye amashuri twabuhariye abandi ni ukuvuga rero ngo wa mwana iyo atabonye asekisiyo cyangwa iyo atabonye umwanya n'umubyeyi we cyangwa n'umurezi we uwo ari we wese niho haviramo kwa kwiheba niho haviramo za siteresi niho haviramo bya bibazo byo mu mutwe byose rero bigashamikira kuvuga ngo ni iki twakora kugira ngo umwana akure nibura iby'ibanze yarabibonye ni gute dukoroteje abana bacu kugira ngo iyo bajya ku ishuri bageze ku ishuri amahoro abarimu tubakangurira gute kwita ku bana neza ababyeyi barakangurirwa gute yaba ari ukurera yaba ari ukubaha indyo yuzuye yaba ari ukubaha ubwo bufasha bwose bujyanye no gukina cyangwa no gusobanukirwa ah, kugira ngo umwana noneho nazagera muri cya kigero azaba asobanukiwe kandi amenye ah, neza n'ikibazo cyaba cyavutse um- um- umuntu akamenya aho cyavuye naho kenshi ubu ngubu niho nyine usanga abana niyo bageze mu babaye urubyiruko agira ibi- n'ibibazo ntumenye aho byagiye biva wenda byatewe n'uburezi bubi wenda byatewe n'umwarimu runaka cyangwa byatewe na sosiyete ikintu kiba cyarabaye cyaramubayeho kimugiraho efe n'ubundi a- ari- ari mukuru so bifite isano niyo mpamvu tugomba gukumira ikintu icyo ari cyo cyose ah, cyangwa twateza imbere ikintu icyo ari cyo cyose cyafasha umwana kugira ngo uburere bwe bwa mbere bw'ibanze bube bube bube bumeze neza bu- ab- ahabwe ibintu byose bishoboka akiri mutoya nta nubwo tuvuga gusa ngo ni ibintu bijyanye na materiyeri cyangwa no kugira ngo wenda umubyeyi yaba ari umukire cyangwa atari umukire kuko iby'ibanze ah, byakaga- byagahawe buri mwana yaba ari uvuka mu muryango wifashije cyangwa utifashije ari bwo ari uburezi ah, ari indyo nziza ari n'uruku kubana neza
n'urukundo yego n'urukundo guhabwa urukundo ah, ababyeyi iyo babana nabi umwana niwe bigiraho ingaruka ni- ni ibyo bintu byose mbese bigenda bigenda bigaruka ariyo mpamvu rero ari leta ari n'indi miryango yose ah, igenda ifasha abana ubona ari byo bintu bi- bi- bi- ah, bashamikiyeho koko ah, no no mu mirongo migari tuba tuvuga yaba ari muri mu- mu- mu- muri za un yaba ari izindi niho za, ah, imishinga ikomeye usanga bavuga ah, child protection usanga bavuga ni gute turinda umwana ku- gukomereka uko ari ko kose ni gute tu- turwanya ihohoterwa ni gute ibyo bintu byose tumurinda gushyirwa mu mirwano n'ibindi byose exactly ni ibyo byoroshye rero bigira ingaruka ku mwana niyo mpamvu biba bigomba gukumirwa akiri mutoya Mm, bihereye mu muryango nk'uko ubivuga ah, sinzi niba ababyeyi basobanukirwa neza kuko hari n- n- n'uwinjira mu mu rugo ugasanga abana barakangaranye cyane cyane nk'ababyeyi b'abagabo ku buryo badashobora no gutinyuka kubabwira n'ikibazo baba bafite ngo baganire reka twakire na gaspari gaspari alo Ndakumva.
gaspari wiriwe mwiriwe neza yego urahagana he
Ah, ni mu rwanda nk'uko bisanzwe mu karere k'ubugesera yego bafite ikibazo cyangwa igitekerezo
bo yenda igitekerezo natanga kuri iyo nsanganyamatsiko mwatanze Ah, burya ni ni- ni- ni byiza guha nk'umwanya abana kudahutaza abana kuko biba ari ingenzi bikaba ngombwa ko wenda nko ku bagabo nk'uko mwarimo murabivuga nyine hari nk'abagabo usanga bagenda nko mu rugo bitewe n'uko usanga bitwa yenda nko ku bana ugasanga nk'abana ntabwo babisanzuraho bikaba numva rero byaba byiza wenda nka- nk'umuntu nyine ufite abana cyangwa umubyeyi uwo ari we wese numva yagakwiriye kujya abasha kujya yumva umwana bigaragaza ko ubwo numva ari nko kum- kwitwara neza nko mu rugo kugira ngo umwana abashe kumwisanzuraho ni naho rya hohoterwa rizagenda ri- ri- ri- rituruka bakavuga ati yenda abana mu gihe umwa- se atam- cyangwa umubyeyi batambashije kumwisanzuraho hagize n'umuntu umuhohotera kugira atinya kubivuga bitewe n'uko ababyeyi babo bakaze aho rero umva ko bibaye byiza ntanashishikariza abantu kuba babasha kuba baba hafi y'abana bikaba ngombwa ko bajya bitwara mu rugo hari n'ubwo usanga wenda n'abantu mu rugo babanye batumvikana ariko burya abana ntabwo umwana wamuho- wa- ntabwo ubwumvikane bwabo nk'abantu bakuru mu rugo bwatuma abana babirenganiramo icyo ni cyo gitekerezo mba natanga Mm. Eh, nibyo icyo uvuga igitekerezo cyawe ni cyiza rwose Ye, hanyuma ah, julian hari icyo uvuga kuri iki gitekerezo cya gaspari
Ah, kumva umwana hari ukuntu ababyeyi cyangwa abantu yaba abarezi bose ubwo iyo mvuga abarezi ni ukuvuga umuntu uwo ari we wese ufite u- inshingano yo kurera umwana uwo ari we wese yaba ari uwe cyangwa atari uwe Ah, hari ukuntu abantu bishyiramo ko umwana aracyari mutoya nta kintu yavuga ki- gifatika nta nta nta gitekerezo yatanga ariko niho bivira ko ah, umwana abona ko atitaweho ariko umwana wese burya aba agomba kumvwa icyo yaba avuga cyose icyo yaba akora cyose ugomba kumenya ko hari impamvu agikora kuko a- ni umuntu ni umu- ni umuntu ukuze Mu- muri we hari uh, u- ubushakashatsi bunagaragaza ko umwana uri hagati uh, y'ikigero cy'umwaka umwe n'itatu ubwonko bwe bukura inshuro nyinshi kurusha iby'umuntu mukuru burya iyo warangije imyaka umunani ubwonko bwawe bukura gake cyane bugenda bukura buhoro buhoro kurusha paraporo n'umwana ufite uh, uri hasi y'imyaka itandatu ni ukuvuga rero ngo ubwonko bwabo ikintu cyose abona akibonamo ikintu cyangwa buriya abana ni abashakashatsi kurusha n'abantu bakuru Eh, banafata vuba ibintu byinjira mu bwonko bwabo vuba cyane ubwonko bwabo bufata vuba kandi ibintu byose baba babibona nta kintu burya umwana atabona n'iyo n'iyo ukuze ibintu ibintu byose biba byarabaye ufite nk'imyaka ibiri cyangwa itatu guca ubyibuka ni ukuvuga rero ngo a- muri muri icyo kigero umwana ikintu cyose aba akora cyangwa areba cyangwa agerageza gukora wa- kimwe ni uko umwakuraja cyangwa uka- umu- umutera kuraje kugira ngo niba arimo gukora ibintu byiza akomeze abikore kuko bizamugirira akamaro iyo akora ibibi uramu- uramu- uramu- ura- uramwigisha muri kwa kwigisha rero niho hazamo kumwumva ukumva impamvu abikoze ukumva ah, urugendo afite ukumva igitekerezo afite kugira ngo noneho umufashe kujya mu murongo mwiza ariko atari ku- abenshi uzarebe ah, kurera ubu ngubu ngira ngo bisigaye byaragabanyutse ariko kurera kera ubundi nko mu ishuri barakubitaga gusa waba wananiwe umubare bakagukubita waba wagize ibyo bakagukubita Ubu rero niyo mpamvu ah, niyo dukangurira ababyeyi n'abarezi ni ukuvuga ngo ntabwo umwana ashobora kumukubita ngo aribwo yumva ahubwo aba ahahamutse ahita ahamuka ahubwo ashobora no kuva mu ishuri uramutse urimo ni mwarimu Mm.
benshi ugasanga yanze ishuri cyangwa yanze uwo mwarimu cyangwa yanze iryo somo kubera ko umwarimu yamwigishije amukubita ah, cyangwa undi wese yaba ari umubyeyi cyangwa umuvandimwe ni ukuvuga rero ngo umwana kugira ngo umufashe kugira ngo agere kuri bya bintu ushaka ko ageraho neza cyangwa kuri bwa burere- burere bwiza ni uko umusobanurira niyo yakoze ikosa ukamusobanurira ah, impamvu ari ikosa yakora icyiza uka- ukamutera kuraje ukamubwira ko ari cyiza kandi kizamugira akamaro So, ni ni ukuvuga ukuntu dukominika nabo cyangwa ubu- ukuntu tubana nabo bibafasha kugira ngo bazavemo ba bantu ah, kuko wibuke ko wa mwana niwe ejo nawe uzatanga urugero rundi ku wundi mwana uko yarezwe rero niko nawe azarera yego Ni ntawe ukuvuga utanga icyo rero ngo- adafite ntawe utanga icyo adafite ni ukuvuga rero ngo tuba tugomba noneho gu- gufatira ya myaka aho ibintu byose babifata vuba babyiga vuba ah, ba- ba- babibika muri muri bo vuba kugira ngo nakura ah, akure ibintu- nawe abona uko bagenzi be uko- uko afasha bagenzi be ah, na- kandi nawe uko yifasha So, ni- ni ni ikintu cya- cy'ingenzi avuze gasigo cyo kuvuga ngo tugomba kumva abana
Eh, twakire na tuyisenge tuyisenge Tu- eh, tuyizere mbabarire tuyizere
yo wiriwe
yego Eh, urahagana he
ndi hano nyagatare mu murenge wa karama Aha.
mu gihugu cyo mu rwanda yo nuko Iyi-
nuko bo ubi- mutetsi eh, ufite igitekerezo ushaka kudusangiza se cyangwa ni ikibazo
Eh, nyine nu- ni ukubaganiza yego
uwo ma- amakuru mutugezaho buri munsi buriya turayishinga cyane nuko nuko Ubu noneho ngo mufite ikibazo cyo kutatwumva
Eh, ikibazo ni ngewe mbumvira kuri telefone ndetse ibiganiro byanyu mbonera kuri facebook gusa Mm. ubwo ni ukubwira n'abandi Eh, ariko- bakagerageza muri kino gihe badashobora kutwumva kuri fm
Eh, ariko kuri radiyo bisanzwe ntabwo tubumva tubumvira kuri niba kuri mbuga Eh, barimo kugerageza gukemura ikibazo
ubu byageze tujye tubumva cyane rwose tuba tunabakumbuye ku maradiyo yanyu yego
Eh, kubumva ni- ni ikintu cy'ingenzi tubirimo uri uri se urimo kwiruka ujya he
nawe ndi kure numvaga urimo usa nk'umuntu urimo usimbuka
hafi Eh.
aba ari ibyishimo Eh, ni ibyishimo kub- kubera ko utwumvise
Eh, ngaho rero tanga inama mu byerekeranye n'abana uko ubibona aho ngaho iwanyu nyagatare ubona bitaweho neza ubona habuze iki hakorwa iki
ahubwo se muri iyi minsi hasigaye ku- nko ku- ku makuru ba- hasigaye havugwa ngo ku bana batagize ku bana batabona imirire Mm.
Mm. kandi ubwo muri ibyo ngibyo ni ukubanza bajya babona imirire yo kurya bakajya ba- ba- ba- ba- bakajya bakora neza Mhm.
ariko ubu ngubu barimo kubikemura muri iyi minsi nibyo nama- inama z'abacaragamo bari kubikemura neza ahubwo ngo babazaniye ni- n'ibyuma bikonjesha n'amata iyo bagiye kujya banywa y'abana bafite ibibazo by'imirire mibi
ibibazo ngo ni ikibazo cyo kugwingira ngo ntabwo bajya neza ariko bari kubitunganya Mm, ntago bariye neza ntibabonye ibibatunga bifite Nyine, intungamubiri Ibiryo- zituma bakura eh, Mhm, ntabwo biba byuzuye intungamubiri ariko bagiye kuyoba bajye babijya mhm.
bazamuke bari ku- bashe babyumva
urakoze cyane tuyisenge
sawa turi kumwe Ye, no, reka dukomeze twakira na daniel mbere y'uko nsubiza ijambo julian Ah, daniel
karame ndabumva cyane wiriwe neza urahagana he
mwiriwe namwe ni ndi nk'ibisanzwe n'Nsabimana Daniel ndi Nyamasheke ruharambuga mu mudugudu wa Nkomero mu burengerazuba bw'u Rwanda nuko ikibazo cyangwa igitekerezo
ndagira mbanze nshimire uwo mubyeyi wabanje gu- gu- gu- gushaka uburyo yarengera abana mu by'ukuri kandi ku- atagamije inyungu ahubwo ndagira mumumbarize ese ko tuzi ko ibyo bikorwa byo- by'ubwitange byo gufasha abana nk'abo biba bigoranye ubufasha bukura he? ese nta kuntu yitabaza iki kugira ngo abone ubufasha bufasha abo bana mu by'ukuri kugira ngo babashe kuba babona ubufasha nk'uko bikwiriye
Mhm. Ye, urakoze cyane daniel niba ari icyo kibazo wari ufite
murakoze namwe Eh, eh, Julian hari ikibazo rero cya Daniel hari ne- n'ibyo tuyisenge yari avuze ariko ubwo nabanza no kukubaza mbese muri uku gufasha abana kubona ibibuga byo gukiniraho mwatubwiye urugero rw'imahama mu ntuza mu nkambi y'impunzi z'abarundi Eh, mumaze kubaka ibi ibi ibi- ni ibiki- ni ibi- ibi- ibibuga byo gukiniraho bingana iki
Ah, kugeza ubu ngubu tumaze kubaka ibibuga bigera nko kuri cumi na bibiri Ah, mu- mu- ahantu hatandukanye hari mu mashuri hari na- no no- no mu- no mu ma- no- ahenshi ni mu mashuri ah, kuko usanga ah, wenda mpite nkijyanisha n'icyo kibazo cya daniel usanga henshi ahubakwa amashuri ah, n'ubundi baba bari bushyireho ibibuga ariko ugasanga ikibazo kibaye ni uko ah, bategereza ko nk'ibikinisho tubivana hanze cyangwa tujya kubigura mu za alimantasiyo byavuye hanze ugasanga n'ubundi birahenze kandi ntabwo biramba Ah, tu- tuga- tugafatanya rero n'ababubaka amashuri kugira ngo tubafashe kwidansifiya ibikoresho dufite hano mu rwanda bishobora kubaka ibikinisho by'abana bitandukanye yaba ari ibyo gu- gu- kwifashisha mu kwiga cyangwa ibyo- ibyo- ibyo gushyira mu- mu mu bibuga hanze mu- mu mashuri Nye- muri Ah, ikindi- muri made in rwanda ntaguciye mu ijambo nta wari wafata iyo gahunda ngo akore ibyo bikinisho
ntawe aba- aba- aba- aba- abashobora kubikora uh, barahari iyo iyo ugiye tuvuge nko mu nko mu nko mu uh, aho twita mu gacingiro ubu hasigaye hitwa mu gaciriro Mhm.
uh, uka- ukabereka ikintu ushaka gukora baragikora Mhm.
Ah, ariko urumva ntabwo ntabwo ari umwuga babi- ntabwo babigize umwuga ku buryo ha- ha- uvuga ngo niba nshaka ibikinisho by'umwana dore ahantu ngiye kubikoresha ni ukuvuga rero ngo twicyo twakoze ah, twidansiye ibikoresho ah, tukabyikorera tukabigena tukabyesitara ahantu nko mu ishuri cyangwa muri kominete ahantu biba bikenewe Yego.
ariko ah, n'ibijyanye nanone ni- ni- ni- imfashanyigisho Ah, kuko nanone karikiramu ya ari childhood development cyangwa y'uburezi bw'ibanze mu- ubwo ndavuga mu mu mashuri y'incuke Ah, ibi- ibikinisho ibikinisho cyangwa ibikoresho byifashishwa mu myigire n'ubundi bijyanye n'abana gukina cyangwa gukora utuntu du- ah, two kubafasha mu mu- mu kwiga ibyo nabyo rero tukabikora ah, hirya no hino Ah, ni ukuvuga ngo dufatanya n'abandi ah, yahu- yabazaga ku kibazo kijyanye ngo naho ah, uko tubigenza cyane cyane ko tutagamiye ku nyungu tutashamikiye ku nyungu ariko kenshi hari imishinga myinshi igenda iteza uburezi bw'ibanze imbere babinyujije mu- muri gahunda zitandukanye hari abibanda kuri ku mirire hari abibanda ku myigire ni- ni ukuvuga ngo ah, hari abantu benshi barimo kubikora na leta ah, byose ni mu bufatanye dufatanya n'indi mishinga kugira ngo kugira ngo tubikore Um, ikindi wenda navugaho ah, ngira ngo ntitwizere wa- wakivuze cyari kijyanye n'imirire Ah, ni koko mu myaka yashize nk'umwe cyangwa ibiri mu rwanda hagaragaye ko ah, mirongo itatu na- na- na batandatu ku ijana abana mu rwanda ah, bagwingiye Ah, hakaba harahagurukiwe rero ingamba zo ku- zo guteza imbere imirire myiza hirya no hino mu turere ah, no mu no mu biturage ndetse no mu mijyi ah, y'u rwanda Ah, aho bagenda bigisha ababyeyi akarima k'igikoni babigisha uko ba- bagomba ku- kugaburira abana ndetse no mu mashuri ah, y'incuke bagenda bashyiramo izo porogaramu zo kugaburira abana no guha abana amata kugira ngo ah, niba ibyo atabonye mu rugo nibura abibone mu ishuri Ni- ni- nicyo nabivugaho Ye. radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga twari tugiye kwakira ndikumana ariko telefoni ye iracitse ubwo turaza kumugeraho mu kanya Ye, muri make rero ubwo mbere y'uko tubona abandi banywanyi b'ijwi rya amerika telefoni zirimo kutubangamira imbogamizi wowe uhura nazo muri zimwe watubwira ah, mu kubasha ku- kubaka nk'i- nk'ibyo ah, bibuga by'abana byo gukiniraho ni izihe
Hello?
Ye, nakubazaga nti Eh, im- imbogamizi uhura nazo tuvuge iyo uvuze uti "N- dukeneye kubaka iki- ikibuga aha n'aha imbogamizi uhura nazo ni izihe
mu- imbogamizi ya mbere ni imyumvire kugeza ubu ngubu ko ab- eh, ari ababyeyi ari abarezi kenshi bumva ko ah, gukina k'umwana ari uguta umwanya Ah, kugeza ubu ngubu ah, mu- muri muri iyi myaka cyane cyane ba- aba- nk'ababyeyi cyangwa abarezi bazi ko ah, umwana agomba kujya mu ishuri akicara akiga agataha adovuwari ndetse n'ibyo ngibyo Ah, ntabwo bu- bumva rero ko umwana ugiye gukina aba ari guta umwanya aba ari kwangiza umwanya mbese Mm, agataha akajya kuvoma yego akatashye ubwo rero ah, ikintu cya mbere imbogamizi ya mbere irimo ni ukuvuga ngo ntabwo umubyeyi cyangwa umurezi yumva akamaro k'uko umwana yakabaye afite iyo potinti yo gukina aribyo bya mbere tubanza ku- ku- ku- kuba- kubakangurira no kubigisha Ah, noneho ba- bamara kugira iyo myumvire ihinduye ah, tukagenda uretse ndetse na- n'ababyeyi cyangwa abarezi na- na- na- n'abo twita abo nakwita mu cyongereza polisi mekazi cyangwa n'ukundi bivuga mu kinyarwanda ariko aba- abashyiraho i- i- amategeko ibigenga imyigishirize Mhm. za ga- gahunda za- z'uburezi cyangwa gahunda z'uburezi Aba- aba- abashinzwe gahunda z'uburezi muri leta Ah, byonyine ah, no kugira ngo i- izo ngamba zibeho muri karikiramu yo kwigisha umwana ah, ni ikintu kigomba gukangurirwa cyangwa kugira ngo ariko icyiza ni uko ah, kugeza ubu ngubu ah, nko mu rwanda karikiramu cyangwa eh, i- i- ingengamyigishirize yo mu- yo mu- yo mu mashuri kugeza ubu ngubu bya- bya- byashyizwemo birahari Ah, im- imbogamizi zikaba zikaba abarimu bo barabizi kubikoresha cyangwa barabizi kubyigisha Ah, ugasanga turabifite muri mu- mu ntuza mu- mu- mu bigenga imyigishirize ariko noneho abarimu bakagira imyumvire mike yabyo ntibamenye no kubikoresha cyangwa ku- ku- kubi- kubishyiramo muri gahunda zo zo kwigisha umwana bisaba rero ko no guhugura aba- aba- abarimu cyane cyane nko mu mashuri nabyo ari ngombwa kugira ngo najya kwigisha ah, amenye ko umwana w'imyaka itatu imyaka ine ntabwo umwigisha nk'umwana w'imyaka icumi cyangwa imyaka cumi n'ibiri Ah, ibyo byose rero ugasanga ni imbogamizi ariko ah, muri porogaramu yacu ari nta- ntabwo twubaka gusa ariko turanakangurira dukora ubuvugizi ah, tuka- tukanigisha yaba abarimu cyangwa ababyeyi kugira ngo babanze bumve n'impamvu ah, y'ibyo y'ibyo turimo gukora Ye.
indi mbogamizi wenda irimo navuga ni ibikoresho ah, nubwo tuvuga ngo eh, turakoresha ibi- ibikoresho byo mu rwanda ibyo dufite hano kugira ngo kimwe byo- byorohe kubikora ariko bibe n'ibintu n'abandi bantu bakwikorera Ah, ni uko n'ibi- n'ibikoresho twa- twakoresha usanga ah, ari bike cyane cyane cyane ko uba ugomba gutekereza ibijyanye ah, no- no ku- no- ni- bitahutaza umwana cyangwa bi- bi- bimeze neza mu buryo bw'umwana ya- yakinisha Ah, ugasanga rero nanone ah, tugomba ku- gu- gu- gu- kuba kuba tugomba gushakisha neza ibi- ibikoresho byakora neza kugira ngo n'ubundi ntiwubaka ibintu ejo bikaba byapfuye ariko nanone bibe ibintu n'ubundi abantu bashobora kubona ah, byoroshye mu rwanda ariko kugeza ubu ngubu um, ibikinisho byo biraboneka n'ibikoresho dukoresha biraboneka Ah, tu- muri muri ibyo byose dukoramo n'ubushakashatsi tuga- tu- tukagaragaza n'ibintu abantu bashobora gukoresha nko mu giturage ah, niba ibikinisho bidahari Mm.
ni iki umubyeyi yakoresha gishoboka gihari kimworoheye kubona nubwo yaba adafite ubushobozi kugira ngo umwana we agire ndaguha nk'urugero ah, umubyeyi iyo umwana afashe ikiyiko agakubita ku isahani Mhm.
umubyeyi we cyangwa undi murezi arabona ko umwana arimo gu- gusakurisha ibintu cyangwa ariko uwo mwana arimo kwiga uko ibintu bi- bi- bikomanyaho arimo kwiga aravumbura uko u- aravumbuye yavumbuye uko ibintu bisakuza Eh, kuko ibintu ntabwo bisa- iyo ukubise isahani y'icyuma n'iyi- n'iy'idongo ntabwo bisakuza kimwe yego iyo aku- iyo akubise igi hasi umwana baramukubita ariko umwana we yavumbuye Mhm.
Ya- ya- hari icyo yize muri iryo gi ryamenetse Mm.
kuko ibisate ntibingana uko amagi yamenetse hasi si- si- de- arabona ibintu bitandukanye ariko twebwe nk'abarezi cyangwa nk'ababyeyi tukabona ko yonona Mm.
ari ni ni ngombwa rero ko ah, ababyeyi bakangurirwa ibyo bintu akamenya ngo ikintu cyose umwana akoze yego umurinda kuba yakwikomeretsa muri ibyo byose arimo gukora ariko ukamwihorera wowe wenyine ubwe akishi- akishi- akihi- agahi- agahishura agahishura ibintu nawe akihishurira a- agahishura ndetse n'abandi ni ukuvuga rero ngo ntabwo gukina ari ari ukujya aha muri bya bintu bihenze gusa cyangwa kujya kubigura mu mu- mu ma- amatasiyo zihenze ni ikintu cyose umwana ashobora gufata a- akagira icyo yigamo akiga kumenya ko ibintu bifite uruhu rutandukanye akiga kumenya ko ibintu bire- bitareshya akiga kumenya ko hari igisakuza hari n'ikidasakuza ibintu nk'ibyo byose Mm, akamenya ku- kubibara akoresheje yakoresha uduti utubuye u- ibishyimbo utuntu ashobora gushyira hamwe akuramo yongeramo utundi cyangwa se atondeka utuntu nk'utwo ngutwo ntabwo bisaba ibintu bihambaye ni ni- ni Yeah.
nayo mpamvu tuvuga ngo ntabwo gukina ari iby'abana bo mu muri gusa cyangwa abafite ubushobozi Mm.
buri muntu wese yakina bakinisha ibitandukanye wenda ariko ibyo barivanemo ibyo bari bwige byose ni bimwe Yeah.
ufite ibishyimbo agakinisha ibishyimbo n'ufite n'ushoboye kugura biye agakinisha biye Yego.
ariko ah, icyo bari bwige bose ni kimwe n'ubwonko bwabo icyo buri bufate ni kimwe Ye. ku buhanga bw'ibyuma mbwiye ko ndikumana yagarutse ku murongo nagira ngo tumuhe ijambo ndikumana wiriwe neza uri hehe
ndabona mu nkambi ya nyaruguru mu gihugu cya tanzania Eh.
kugira ngo niyumvise n'ikiganiro mwatanze abandi umwarimu mu kigo cya seve children kijejwe kwigisha abana bato ibintu byerekeye abana bakiri bato bataramenya kwandika cyangwa gusoma
yego urakoze cyane rwose kudukurikira biranashimishije ko uri umwe mu barezi nuko ufite akabazo cyangwa ni intererano Ah, intererano nuvuga gusa ibyo byerekeye abana bato kubatoza ubumenyi bivanye n'ibintu eh, byo kubara cyane kwandika gusa ibyo dufite nk'abana bato turashobora kubaha ibintu by'ibumba bakabumba kugira ngo bevure mu mutwe baguke eh, turashobora ku- ku- kubumba eh, ubumbano ruto kamwe kazi butanu gukuramo butatu bikabingana bibiri bikasigara rero abana batahura cyane kuruta yuko wobigisha bakoresheje ikaramu ikindi nacyo umwana muto uriko uramwigisha kwandika agakoresha ingwa umuntu bakoresha ikaramu ashobora kuba akantu k'ikaramu ari gatoyi mugabo umuntu ba- yaho umaze kumwereka yuko akoresha ibibumbano arashobora kubona yuko ibyo ariko arakora bifise umuvuduko muremure Ni- uba- niko umwigisha aba ariko arabura ko umwana wiwe atura imbere Eh, rero muri twebwe ubwo ngaha muri twebwe children tuba twe turakoresha ku bana bato bato ba- ba- biga muri seketera turabigisha cyane mu bintu byerekeye eh, ibintu bito bito by'ibibumbano mugabo unyekana ahantu harehare eh, Mhm. ni byiza cyane
yego cyane rero nicyo bituma rero cyatubwira ngo turere namwe uyu munsi abana barishima cyane kuko ni umwanya muto w'abana batabona kugura amashure Eh, abana bashaka kugura amashuri abana bakiri batoyi bigisha ku byerekeye ibibumbano bakabumba bikabereka ati inka zitanu gukuramo inka zitatu batera inka zibiri inka zicumi gukuramo inka bakazibumba inka cumi gukuramo inka inka zitanu batera inka zitanu abana biraborohera cyane kugira ngo eh, gu- gukuramo cyangwa guteranya yego uteye mu ryo umutumirwa yari yavuze yari yavuze ko utwo dukinisho abana baki- iyo bakinnye bareba ba- aribyo bibafasha kurusha ku- nko gufata mu mutwe cyangwa kubabwira ibintu batasobanukirwa ndumva ubwo buryo mwarabugezeho
uburyo twabugezeho turakeneye ikigo cya sebe cidireni kimaze gutugezaho ibintu nk'ibi ni Mm, ukuri ibi byatumye twebwe barezi tuwigisha abana bacu bana abana barabikunze twifuza ko ahubwo ibi twakoze afurika iyo bigezeraho
mhm. mufite abantu baza kubahugura bo muri save the children
Eh, save children international bama bazungurutse baje kutufasha mu mugongo eh, bakatwigisha bakaduha ubumenyi natwe muramya musanze muzi yuko abarundi nkatwe tuba dufite ibibazo bitandukanye byerekeye kuri iwacu ugasanga uyu mwana uyu munsi abana bize byumvikane n'uko abana ejo buke basubira mu gihugu cy'uburundi ugasanga igihugu gihagaze abantu bahagaze neza biba igihugu baguma basubiremwo ibintu nk'ibyo mugabo mu busanzwe efektive n'ubumenyi bwabyo bwatuma ibikorwa bifashe kurera aba bana bagaruka rw'ejo ukuntu bashobora kubaho n'ubu muvuduko w'ubumenyi bugeranye bwemeze neza
ndagushimiye cyane ndi ku mana bugumye hafi mutumirwa ashobora kugira yenda icyo yakenera kukubaza cyangwa se agira icyo avuga ku byo umaze kutubwira Julian hari icyo mwavuga kuri ibi byandikumana niba hari n'ikibazo mwifuza kumubaza
ngira ngo ibyo ndikumana avuga turemeranya mu by'ukuri ari nabyo twavugaga nk'urugero duhaye rwo gukoresha ibumba mu kwigisha abana umwana icyo gihe imibare ayifata vuba kuko arimo arakoresha ibintu abona ibintu bimugaragarira ibintu yikoreye kurusha kumwandikira ku rubaho ngo kane guteranya kane n'icyenda ntamenye aho bivuye n'aho bigiye ngira ngo ikindi nakongeraho ku byo yavugaga ni uko nanone iyo twigisha abana binyuze muri iyi mikino no mu bikinisho ni uko gukoresha ibintu byacu by'iwacu abana bazi babona umunsi ku wundi bibafasha gusobanukirwa kurusha ntushobora kujya kwigisha umwana ukoresheje tiresi atarabona tire cyangwa udafite na gahunda y'uko azayibona no mu myaka makumyabiri iri imbere ni ukuvuga rero ngo nk'ibyo ngibyo ari mu kuvuga byo gukoresha ibumba ibyo bavugaga byo gukoresha udushyimbo utuntu dusanganywe tw'iwacu twa kamere cyangwa tw'umuco wacu nibyo bituma umwana afata ikintu agisobanukirwa kurusha uko wajya kumwigisha igikinisho gisa n'ikintu atazigera abona vuba aha ngaha ibyo rero nkaba numva koko ikintu bakora cyane cyane ko ari umurezi ndumva bafite gahunda nziza sevure kizere n'umuryango tujya dukorana kenshi cyane cyane mu buvugizi kandi nzi ko bakora akazi keza kajyanye n'ibyo ngibyo ubwo bakorana ubwo ndumva turi muri gahunda imwe tubyumva kimwe ahubwo nashaka kumubaza aho akorera aho yigisha
ndi kumana musubize arakubaza aho wigisha ahariho
ni mu nkambi ya nyarugusu mu gihugu cya tanzania wigishiriza mu nkambi ni muri tanzania
urakoze cyane ubwo mujye mukomeza mutugezeho n'amakuru y'aho ngaho muri
aha kenshi yaba ari ku rubuga rwa rwa radiyo yacu yego urakoze cyane rwose kuba udukurikira uri umwe mu banywanyi ugira ibihe byiza dusuhurize n'abandi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga uwo mutumirwa wacu ni madame julian ngabire kayibanda ni impuguke mu by'uburezi bw'ibanze bw'abana aratuganirira rero ku byerekeranye n'umuryango umuryango udaharanira inyungu yashinze the playground hub uko ufasha abana mu byerekeranye n'udukino ndetse n'aho gukinira mukanya yatubwiraga ko n'aho bafashije hari no mu nkambi ya mahama mu rwanda julian save the children nayo yarabafashije mu byerekeranye no guhugura tuvuge nk'abantu bashobora gufasha kwigisha abana nk'uko uriya ndikumana yabivugaga
dufatiye nko kuri iyo urugero rwa mahama mahama kubera ko ari kanini y'abarundi mu bize mu rwanda hariyo abana benshi cyane rero hariyo imiryango itandukanye ikora ibikorwa bitandukanye harimo na save the children save the children imaze kubakayo amashuri y'incuke ngira ngo ageze nko ku munani twubatseho ikibuga cy'abana cyo kwidagaramo no gukiniramo tubifatanyijemo na adra adra yari yatewe inkunga na unicef na jaika jaika ni umuryango w'abayapani hakoreramo rero ibigo bitandukanye cyangwa imiryango itandukanye ariko mu by'ukuri muri rusange save the children hari n'irindi huriro duhuriramo rijyanye n'abantu bakora mu burezi bw'abana bijyanye no gushyiraho ubuvugizi bushingiye ku bushakashatsi bwo kugira ngo na leta cyangwa n'indi miryango ishyire ingamba cyangwa ishyire gahunda mu ibikorwa bijyanye n'uburezi bw'abana bushingiye ku kuza ku bushakashatsi save the children rero turakorana kenshi no muri iryo huriro ryitwa rwanda education platform muri mahama rero nabo barimo nibo bubaka cyane cyane amashuri yubatsweyo no muri ibyo bikinisho twarakoranaga
mu kanya watubwiraga ko hari zimwe mu mbogamizi muhura nazo zirimo nk'imyumvire yaba ari iy'ababyeyi cyangwa se iy'abarezi ndetse n'abandi bafite aho bahurira bafite inshingano zirebana n'umwana mu guhindura imyumvire murabona ari hehe hakwiye gushyirwa ingufu n'iki cyakorwa
mu guhindura imyumvire y'uburezi bw'abana bw'ibanze muri rusange ikintu cyakorwa gikomeye ni uko ubuvugizi bwongerwa buri muntu ubifite mu nshingano ze ari ubuyobozi bwa leta ari inzego z'ibanze cyane cyane kuko nizo zihura n'abaturage cyane ari n'imiryango ikorera muri izi gahunda zose hagomba kuba ubuvugizi ariko ubwo buvugizi bugakorerwa hamwe kuko kenshi usanga ababikora ari benshi ariko buri muntu akora ubuvugizi ku giti cye ariko iyo mugiye muri ijwi rimwe mufatanyije mufite n'ibintu bifatika muvuga n'ibintu bishingiye ku bushakashatsi cyangwa ibigaragara bijyanye n'imibare abantu bumva vuba kandi babyumva vuba abantu bifatanyije ni ukuvuga rero ngo ubuvugizi bugomba kongerwa imbaraga ariko bukaba n'ubuvugizi harimo patinashipu cyangwa gufatanya mu miryango itandukanye ikorana na leta n'inzego z'ibanze ikindi ni uko iyo tuvuze poroje nk'izi ngizi cyangwa tukavuga imishinga nk'iyi usanga batekereza imiryango idashamikiye kuri leta cyangwa imiryango idashingiye ku nyungu ariko nk'ibi ngibi tuvuga birareba buri muntu birareba birareba umucuruzi bikareba umushoramari bikareba umubyeyi bikareba umuntu uwo ari we wese umuyobozi cyangwa umurezi uwo ari we wese hirya no hino ni ukuvuga rero ngo ntabwo bigarukira gusa ku kubaka ishuri cyangwa gushyiraho izo ngamba zo kugira ngo abana babone izo opotunite zose ariko hagomba kuba n'ubufatanye butandukanye wenda natanga nk'urugero nk'umujyi wa kigali tuvuge umujyi wa kigali uratera imbere ndetse n'indi mijyi iri hanze ya kigali iragenda itera imbere turubaka imihanda turakora turashyira ibikorwa remezo turabishyira biratera imbere ariko ugasanga iyo mu gutera imbere ese turatekereza koko uwo mwana turimo kubakira ibyo bintu mu myaka makumyabiri azaba agifite aho yidagadura cyangwa hazakinira ni ukuvuga rero n'iyo twubaka n'iyo dushyira ibikorwa remezo mu buryo tugomba gutekereza umwana ntabwo twibagirwa umwana ntabwo twubaka umuhanda ngo twibagirwe aho umwana azatwara igare rye ntitwubake umuhanda ngo twibagirwe aho umwana azagenda n'amaguru cyangwa azashushanya cyangwa azagenda asimbuka noneho mu gusoza rero nakuciye mu ijambo ko turimo kugera ku musozo rwose mu gusoza mu kwanzura inama mu masegonda makeya mwaha abadukurikiye muri uyu mwanya
inama najya ni uko abantu bose bari muri izi gahunda ari ubwubatsi ari guteza imbere imijyi ari abashinzwe ubuyobozi bose bagomba gutekereza ngo umwana azidagadurira hehe kuko nicyo kintu gituma umwana agira imikurire myiza nicyo kintu gituma ubwonko bwe butera imbere icyo ni kimwe iki ni ikibazo kireba buri muntu kirareba inzego zose ntabwo kireba gusa abarezi kirareba ababyeyi kirareba abarezi kirareba abateza imijyi imbere ndetse n'abubatsi hirya no hino iyo wubatse ahantu ndetse urashyiraho ahantu abana bazidagadurira icyo ni icya gatatu ikindi ni ukugaragaza nanone gukomeza dukora dukora awareness cyangwa dukangurira ababyeyi ariko tunakora ubushakashatsi bugaragaza koko ko abana imikurire yabo cyangwa uburezi bwabo ari cyo kintu cyangombwa cyane kizabafasha mu mikurire yabo izaza mbere cyangwa mu gihe bazaba ari bakuru baze ya mbere ni uburezi yabonye akiri mutoya buzamufasha kugira ngo utere imbere ndagushimiye cyane madame julian ngabire kayibanda ndagushimira kureba ibisobanuro uduhaye ndetse n'inama ugiriye abatwumva ndashimira n'abafashe ku buhanga bw'ibyuma enjeniyeri john elson yarafatanije na geoffrey mutagoma kuri mikoro yari eugenia mukankusi mwakoze rero namwe mwese nshuti bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika abatabashe kutwumva mutwihanganire ikibazo kizakemuka fm mubashe kongera kuyumva haba mu rwanda no mu burundi ubwo rero mwese mwese mukomeze kugira ibihe byiza ariko kandi muzirikana no ku nama umutumirwa yabahaye umwana n'umutware